in dis life hmm, no start wetin you no fit finish o um no start wetin you no fit finish if you don ready for something tie your wrapper carry your scarf wear your koikoi <laughs> shoe to take the race yes to take the race because some people go run tire some people go <laughs> run tire for this uh, for this story wey we dey so my correct correct people Now welcome back again to my YouTube channel, my correct correct people. Ah, una day. If I hear my voice for the first time, you are welcome. And if you're a returning subscriber, now you gon' gon' be the real MVP. Yes, don't start what you cannot finish. If you cannot fight the fight, no put your head. no put your head though, because of this one I wey i Wait till the year say say olori tobi don dey do my correct correct people na so say olori tobi don dey pass her boundary you don dey pass her boundary and i feel say her cup don dey full for kabiyesi hand her cup don dey full because when kabiyesi still go start to show her shege nobody go fit beg for her yes olori phillips olori phillips wey wey don shit for church finish still here shame no catch her una see say e don even reach for kabiyesi to come go go court divorce her totally but kabiyesi sitting dey pity for her still yet she no wan respect herself make she see say whether still go still consider am as one of the wife because she don commit so many atrocity from all the information wey we dey hear allegedly from carrying twins wey no be own or wey no be kabiyesi own Con dey lie imagine eh imagine the unthinkable thing that olori tobi phillips have done the twins she because of the mother have already come to confess that one already old old toriyo will know say he never saw oloritobi pregnant that oloritobi no born pikin say she no go consume maybe the the truth don dey tie the woman down since say she no go fit to conceive this kind of thing for the daughter again eh of course na when you carry lie wey go dey heavy you for chest how you go fit to fit to even stay as human being my correct correct people eh na wetin make the woman come on pulling say she no go fit do o say she know say olori tobi wey get belle o say her no dey again o make she know wetin dey pursue her for her dream yes my correct correct people still yet kabiyesi still say okay make i say i go take manage with her she still dey do rubbish go come dey fight queen naomi here and there before una know say kabiyesi don tell am say oya pack out from my um, apartment because of tori wey dey ground already be say she wan go sell uh, the ikoyi apartment before kabiyesi come catch am now kabiyesi say im don comot hand for wetin concern am say make she stay on her own for now till dem judge her matter with the um, elders of uh, ife and co now olori tobi phillips no gree o you no gree wetin kabiyesi land because of when kabiyesi evacuate am from the mansion say you wan sell house wey no be your own and everything kabiyesi say the matter is pending either dem do am traditionally or dem carry am go court make you know whether dem go still dey marry or not but kabiyesi don want to be harsh in his decision now that kabiyesi say e go dey pending na the tori wey we dey hear allegedly be say olori tori come fly e no gree am wait o make e know how dem go use decide her fate He carry herself piam to the palace dey say na so he start to dey bang for palace gate o say she's there to take her rightful place She's is ready to take her rightful position my correct copy dis na learn information wey we dey hear o oh. eh This girl carry he he get mind o oh. and he no dey fear my correct correct people allegedly we hear say na so she dey bank the palace gate say today say she must enter here say fine say she bin no want the children again him don carry the children go put him wan carry the children go put him no talk whether he carry the children go give the new parents o abi carry the children go give people wey get am abi whether i carry them go the uh, motherless abi father we no know where from carry the children come but they, they say oh people dem dey talk dem say she just dey shout dey shout for palace gate say she don carry the children go abi na the children be the problem say because she she still be wife she still be uh, wife for kabiyesi so she must enter the palace today so if not be today say two things will happen for that palace na correct correct people Not be small not be small get they happen say say she must enter the palace say she must come back today today she must enter there my correct correct people trust the security guard now because of kabiyesi don already tell dem say e no wan see olori phillips inside im palace o because of as e stands now two of dem get score to settle or matter to judge either traditionally or they go go court my correct correct people but olori toyin phillips say e no go wait for that time because e know say if dem drag the matter drag the matter na she na get fault my correct correct people na she her own fault plenty pass because so if they start to count how she take uh, do, how she take disappoint the uh, eh, kabiyesi from beginning Now she na dem go even say okay oh yeah, you don't dey disqualify to be the olori of her KBC. yes i feel saying I waiting she dey fear for her mind wey make her say make she force herself come back to the palace only god know who give her this mission because of maybe if she enter the palace kabesi go forget all the things where she don't do or kabesi go forgive am like that. my correct correct people. but the story would they allegedly be say now so she dey struggle oh, with the security people not be small tin na kabiyesi give the order say if he wish to call police or call army make dem come bundle her put her for guard room make them do so because of if dem make sure allow her step her into into inside that palace saying go deal with all those security people in na trust na na trust security people wey dey go don give uh, uh, that kind of order na so dem dem bundle oloritobi as dem bundle and na so she dey scream dey shout na people dey say people gather my correct correct people they alleged information they say people gather say make the liver some people come sorry for am now say make the liver because as she dressed. she said she dressed like complete olorina for all her regalia feeling say if she just reach the gate they would just open the door as usual for her but she no know say kabiyesi don give warning give circular to every dick and high for the palace say if you una see olori tobi make una no open even the palace or make una no let her near im royal um, um, uh, this thing say make dem no even let her enter public palace or even enter royal eh, um, um, place my correct correct people no be small thing o oh. say no wan see im leg near anywhere wey im dey for now because of dey really have scores to settle na di learn information wey akayiko give una so di tori eh, he scratch for ear so tey i say no say my correct correct people must hear this one na so i run kitikiti katakata as di tori dey hot say make i carry una come make i carry come give una make una sef hear am. May help me put mouth for this matter because this girl so she know she suppose calm down my correct question what I think she no suppose calm down go they put a chaplet for water They pray say make her be a sin mind calm down say make the love wey kabiyesi get for him for her take and take my make he rejuvenate so that kabiyesi go feel forgive come carry and come back even though na condition they go give am make dem give am make she still dey stay for the palace. but no she decide to take things into her own hand my correct correct people muna follow me judge this matter whether her decision for which she do you good I be bad muna don't forget to share and like my correct correct people and also if you have not subscribed i beg you not free or you subscribe or you press that subscribe button press like and share and also comment eh ngwanu i could wait for now ngwanu bye